Iyabojo leave my husband for me oh. were you not informed? Oh, you were not informed that I suffered with my husband eh Iyabojo. hello my country people, na welcome to my channel This is Maureen gist tv my people, my people. hmm una don hear hmm The one where they say they rain now be say dem say iyabo ojo dey go kolobi di govnor of lagos state o im wife don come clap heart at her e don come clap hand give am o say iyabo Joe, iyabo Joe, leave my husband o leave my husband o before i go enter spiritual for you hmm my people, my people, o how una see dis mata hello my people, my people, beautiful nollywood actress wey dem dey call iyabo Joe. my people, na nollywood actress na producer she dey doing so many many things na she be the queen of tiktok she's into so many many things she beautiful so a lot of people now don dey judge her. say eh, the yabojo since she be say you like to the trend well well say we go do trending matter for your head vlogger say then go do trending matter for her head though say since she like to trend say because trending na her hobby she like trending well well you know they reach anything Don't talk mouth for people matter Oh, na some kind group of people bloggers The Congo go root this gist They say iyabo ojo say in the friend the lagos state Governor. me i no wan mention name oh. i no even know the particular one Whether weda na rule, I been at the one where done. Eh, finish ruling o oh. now they say wife come out to on the clap and they give her. Iyabojo say make you mind her business or oh. say her own don't too much say any small thing she go dey show herself say make she know as she dey dance This her makosa they walk up and that make she know dance her reach where her husband do oh, because he and her husband in know where they start from he know where he and her husband start from say because all this some of all dis nollywood actress Don't be all of them all. Oh. dem de dey na soft touch dem dey wan go where food don don say na where food don don na end up dey go dem no want wan start uh, from the scratch with any man their own be say dem no wan endure at all dem own na who go dey give dem money na end up dey fine so na di tin wey be say di govnor of lagos state wife don come out come dey warn eyabo ojo say if he catch am near. go near where im husband dey He say by the time im go deal with am finish eh next time if you see people husband im go give them chance Now waiting, then talk o oh, my people now then say then say this story has not been confirmed o oh, hmm. my people now not say me as a dey here so i like this year about well well oh. I like her she's a very nice person she did very very supportive she sabi carry people matter for head like government work mostly if your iyabo ojo like you well well and you they, you you you you being friend he ready to stick cat im neck for you na the kind person wey iyabo ojo be be be that iyabo ojo no they do friend they live reach halfway If they make sure say in friendship they, they wear cover shoe well well so now the kind person wey be say iyabo ojo be but this issue now be said in the link with governor of lagos state for me i feel say no be true because i want take iyabo ojo i not know for me oh, a lot of people say this yabojo ojo one i dey see so na very hardworking lady yeah they say she did very hardworking Now some kind people they say ah Nollywood, the female version of a eh, nollywood actress nollywood na then they did hardworking They come They say why e be say now only then they buy car not only then they build us, but other the men that they build now. like somebody like zubi michael zubi michael don't follow build You let yule don't build so it no necessarily mean say because of say some people no they carry their own commerce. outside no mean say they no they prosper Now not say some people like make to they make noise Why some people no they like to they make noise so those ones where they make noise go be like say now then they prosper and make una not forget say some of all this nollywood celebrity all these celebrity one i dey see na you know, eh if they tell una say na you make una believe o oh, most of them they package you. Oh. some of them na lamtier oh, no go no go they eh, think your life say person come flaunt car say him buy car you you go come they think they think, they think your life say god when when god how my life can't be like that no not be like that just no, say some my package dem the package then this one will be say Then the link iyabo ojo with soworo with um, sanwo according to waiting dem they talk, then say the reason why iyabo they find trouble with full confidence and alacrity say iyabo any small thing don't chook him mouth put because if he say in get governor as in in guy say so if you do any hand, i just a matter of phone call governor can call come deal with you that is why Yabo just they talk even during that time of when baba is mata come out when he's saying go sell in house then they say eh you go sell your house Also, they say you don't suffer build you can't sell her. They say nah, because say im get assurance from governor say ah That one they need they give am money say so that will not be problem I wait till they talk Oh, apart from that, another person will be say they say here and they run things again na be melaye They say here and be melaye They run things pipo come even think say na be melaye na him wan marry iyabo ojo auntie, another two only what nollywood actress dem come come snatch am comot for iyabo eh, ojo hand come cause confusion before you know Do dino melaye come back at so since that, time iyabo ojo secretly they they carry kerewa um, they they carry dey kerewa dey kerewa eh, the governor secretly I don't know who they say go leak the secret give him wife im wife that don't come out They clap and they give iyabo ojo say if iyabo ojo no take time What thing go do am eh next time if you see um, a governor wife ingo ingo ingo ingo. No say make iyabo ojo no think say im fall for that category of all those governor wife wey be say dem go hear say person dey kerewa their husband or person dey friend their husband um, dem quiet say e no go quiet for iyabo ojo say so if iyabo ojo like make e dey do power tussle make e dey do like say na im get na im get the the lagos state eh hey, no be small thing o oh. my people rain dey fall o oh. as i dey do this video na heavy rain dey fall so in case una dey hear noise for the background na part of the video be that my people so na the thing wey be say e dey go on o na say make i carry come touch light to my people me and as i dey here so una know say anything i see i must come touch light am we never really confirm this gist whether na true but because of say i see am for somewhere i say no make me sef come follow touch light am as i as e dey hot as i see am me i no know whether this thing na true because na know say we the vloggers we dey we dey sabi dey carry we we we like aproko well well once aproko dey pass we dey go catch am dey come dey come touch light am and so just give my people so yeah, but if you be say you get anything to do with this man I beg the wife now don't come cry at all. make you make you hold your side make you just give a chance uh -huh, make you give people chance because this life going una the see so na turn by turn no, I so just be alright so my people now have a wonderful day bye.